Hello everyone, welcome to BCG's TV. Woo! Welcome, welcome. If today is your first time or coming across my channel, don't forget to subscribe. Hit on the notification bell so that whenever we upload any video, uh, you will be notified. So my returnees, Almighty God will bless you. For those that are going and coming back, God will bless you. Hey guys, I react on videos daily basis. I go on live stream. Yes, guys. So, guys, without wasting no time, let's go on today's video why we are here. So, my correct people, I bring you una greetings from the palace of the Oni of Ife and the palace of Queen Naomi Ogunwusi. yes my When una go shock ta lies una go shock una go shock and ah, like this. so guys i say okay oh, don't taste small since how many days now i don't hear this thing but i dey very very busy This talk when i to talk so e back with naomi i dey very very busy that is why i did not um i did not come out to say it so since now yes now when i get the uh, permission and energy to talk uh, talk about them, so now i come out so say make i can let una know say queen they very happy say we we did the gidigba for am nothing dey move we dey surround am she dey very very happy she dey impressed of everything wey we dey do everything wey dey come around us my correct people. you understand me she just dey say people wey dey come out when they come dey say make she enter inside house you understand dey tell am say make e enter house e no suppose to dey come out e no suppose to you suppose to dey inside house make her enemy no come my pipo <laughs> how una go say a whole queen a whole queen suppose to dey house That one na depression say a whole queen suppose to dey inside she dey really dey appreciate una she really really appreciate una well well but no come mean say a whole queen go come dey inside house her enemy go come dey get depression When be say the husband when he marry am don tell am say make she dey inside house you understand me When be say the person when he marry am when he born for for he don tell am say make he enter house you understand so my people, una know say if una no respect queen naomi na be say you no respect the king so na just dey look am like say na joke na joke The king don talk am say him with him wife queen naomi They no get anything. They no quarrel okay good and fine maybe they were having issues but the king and queen naomi dem dey tok very soon queen naomi dey come back i don't stop to talk this thing but now they assure now again i come out today now come tell you. Now say very soon make now they pray queen Ami go come back to the palace i know say na come out now say i no get something to talk. Now im make i come and come talk this one Now me they tell you now this one now so if now this one di eh, people go come carry again <laughs> whether i want. <laughs> This is Jane, They dey provoke. Ayaya, you They provoke. You wan provoke people tonight too? They're not go fit eat to my people. Oh, some people no go fit eat tonight o. Very soon, kidnapping dey come back Oh, Hey! oh, oh. ewu very soon very very soon Queen Naomi is coming back returning back to the palace of the husband house with the pikin my people make i notice say they made make jest o na know me if i dey happy if i hear news like this are they happy uh -huh. since all this date i don't hear news Now i don't talk so when i hear this news now i say okay o oh, make i come tok am torchlight am for here say very soon my people say queen naomi dey come back to the husband queen naomi and the husband dem dey talk. wella you understand me The devil is a liar The devil don comot The devil think say dem no go talk before but god don surprise devil god tell devil say which power big pass even so, some people wait i go use this opportunity to tell people when they e come come they say make we na me May e not they come at, make it e enter house or make it go They do prayers i go use this opportunity to tell una say I beg, make una kpanji for one corner make una leave my queen alone You understand? Anytime, if una think say maybe I love the only of Ife, any bad eye, when you take bad eye, Queen Naomi, now only of Ife now you the bad eye. You understand me? Anytime when you dey talk bad about Naomi, you they insult her, definitely you not love only of Ife now. If you insult Queen Naomi now the wife now you dey not Queen only of Ife now you the insult now. As you know, you, you understand you say you love person your uh, the king and you bad badmouth the wife Now yourself you dey cause. Now you dey cause the king also now. Not be the king now. you not love the king now. you understand that is why i put this video carry a When I see ah, what did dem say Me that take do person before hatred Queen Naomi people will never stop to talk that is it people must stop because yes she's a public figure the more you talk the more you dey promote her so una no get wetin una dey take comot for her body as you take dey talk and na so you dey promote her guys make una subscribe hit on the notification bell